help me to help you help me to help you o oh, dr lisbeth don tire for the ooni of ife e come be as if e don turn to baby boy wey dr elizabeth dey nurse inside im palace my kowet kowet pipo una welcome back again to my youtube channel how una dey hope una dey jollificate our own no go spoil you as make i thank corner for staying by for always coming back to my channel for watching my videos i appreciate all of you thank you very much god will bless you now, especially my returning subscribers i no dey take on for granted Do ah no i the take on for granted i say thank you na thank you so much Mukuna sit down ma sama una the tori were Adeyew oh from the palace of the Ooni of Ife. Yes, so oh, my correct, correct people, as the Tory they tell us, say Dr. Elizabeth Kabiyesi don go beg am Tory Torun come back to the palace. Yes, so oh. una know say Dr. Elizabeth left the palace because of she was heartbroken as Queen Naomi don leave palace. But true, true, una know say Kabiyesi no fit live without Dr. Elizabeth and uh, Queen Naomi. E no fit because she no know say now these two women they give him peace of mind Now him even though if he manage without uh, eh, dr elizabeth but now queen naomi now they im dey give am isowowa queen naomi oh, own na im dey give am isowowa when kabiyesi hear say dr elizabeth comot for palace ha Now no know eh, the action wey im take kiakia. Kia e don carry enta residency make dem go bring queen and dr elizabeth back wit her beg my correct correct people. so dr elizabeth don use pity mind take come back to the palace come be say na she come dey cook for kabiyesi yes because kabiyesi don stand im ground say e no want all these ifa wives dem to cook for am yes so he still stand say they no dey help eh, eh, enter im kitchen say they wan cook for am o so na dr elizabeth dey cook for kabiyesi but di tori wey we dey hear say dr elizabeth don dey shout o say make dem come o she no want wahala because for three days now hmm dem say kabiyesi never put food for mouth abi water for mouth na dr elizabeth don dey hammer say kabiyesi nolua eat o say make una come o say she no fit take am again say she don look first day kabiyesi no eat food wey she cook second day kabiyesi no eat say this one na the third day so say she no go fit continue that kind of thing make kabiyesi no come go kpai for inside im palace because of e dey starve himself concerning matter wey dey between am and queen naomi uh, ah, wey dey between she im and queen naomi my correct correct people dis na the matter wey we dey hear o na dr elizabeth dey tell am say help me to help you i cannot be here and you go dey cry over queen naomi in as much as yes you dey feel bad say queen naomi no dey but you need to also appreciate me wey i dey by your side yes say if you no want me by your side again tell me make me sef go back to where i for dey come o say she she no from bush her family dey to accept her uh, uh, uh, a hundred percent say e no fit to come stay for palace make dey look am as if na wood or e no appreciate her small small effort my correct correct pipo so na wetin dr elizabeth comans come dey tell kabiyesi say e even call paropo call im brothers dem say kabiyesi don want to eat food say how they go take do this matter <laughs> hey my correct correct pipo for the social media space wey i see this matter say kabiyesi no go eat food many people get plenty bad mouth o oh. hey no be small talk <laughs> many people say ah say make make queen naomi eh, dr elizabeth no worry say na fasting and prayer na e kabiyesi dey say when hungry catch am e go eat food <laughs> many many people say na dr elizabeth dey dey look kabiyesi face whether kabiyesi na small pikin abi na baby why some people come dey talk say na lie say kabiyesi dey go eat secret food wey dr elizabeth no dey see am. <laughs> Hey, michael west creative wetin una think wetin una think na true true say can kabiyesi go stay these days say you no eat anything abi im just dey bobo dr elizabeth eh because of that, so now im take talk say na so they take one. I'm say no do carry kerewa with these women stay away from them sexually stay away from their food and everything if kabiyesi true true stay away from all these women Say how come belle dey come outside dey dey born pikin na question i ask o oh, if na no the answer abeg make na help me put am down the comment section yes na people dey talk this one o oh, say kabiyesi get secret secret waka dem wey im dey do say because of the one wey dem go say don do kabiyesi go do that one don eat food from all these other old ladies you go see am say you dey eat am no do uh, uh, conjugal dis thing with dem belle go dey show say how those things take dey happen say kabiyesi know wetin im dey do na wetin many many people dey talk but say to come dey make dr elizabeth dey feel bad or say dey put ten sion for dat one body nine dem no like or nine dem no go gree say make dr elizabeth sef carry her bag leave kabiyesi make kabiyesi for jollificate and enjoy himself within other oloris dem wey im keep for there my correct correct pipo the matter e get as e be because kabiyesi now come dey do like small pikin eh e come dey do like small pikin which one be say e no gree eat food okay now e don dey do say e dey get heartbreak na heartbreak na kabiyesi wan call dis one na so many many pipo for di comment section also dey talk say eh say na eh, eh, KBC plot now to drag queen naomi come back to di palace eh say na so na im dey behave when im go dey do like this? kabi eh, queen naomi go come sorry for am take return to the palace but now this one e no go work yes say e no go work because of wetin come trigger dis make e no eat food again na be say una e know say the tori we hear na say queen naomi go dubai kabiyesi don run piam e don send pipo go dubai for dat um, queen naomi apartment yes queen naomi property for dubai make dem go check mate queen naomi there and also also follow the beg make the beg continue but im disappointment come be say as those people wey e send go dubai reach dubai dem no see queen naomi for their apartment again o queen naomi don from dubai enter in uh, the weather they say na australia my correct correct people in uncle place ah if na no weather uncle dey make na help me put am na the one of the comments wey i hear say she no dey dubai again o oh, say she don travel go her uncle house yes for another obodo oyibo country wey dey call uh, um, australia abi where say na there na she dey now so na that one maybe come off uh, uh, uh, put kabiyesi for another. Uh, uh, um, heartbreak abi wetin i go call am eh so that one sef follow make the bp take rise now that's why im take talk say he no want to dey eat again make crazy wait pipo na wetin i hear o na the tori wey me i hear no forget say na allegedly i hear this matter now dey carry am come give una say make una sef follow me hear am so na this one nine nine doctor elizabeth dey nurse yes e don dey nurse see as one baby make we pray say make im appetite come back so that him go fit to eat food take get power to deal with all these ifa wives as una dey hear this matter make una no forget to like share and comment down the comment section ngwanu my correct correct pipo una bye